in Radio Izvidja Amerika. radiyo ijwi rya amerika isaha miraniro washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mu burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya short wave ku metero cumi n'icyenda na mirongo ibiri na zibiri mu rwanda turi kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu y'ijwi rya amerika mwiriwe nshuti mwese muduteze amatwi muri kumwe na fide niyo ngabo yo kubashikiriza amakuru ikaze mu makuru yo kuri iyi saha abagwanyi ba mayimayi biroze bishambuke bifatanije n'abagwanyi b'abarundi ba leta tabara baraye bakoze ibitero mu minembwe muri teritwari ya fizi intara ya kivu yo mu bumanuko igitero cyavutse ku munsi w'ejo gituruka mu kabanju kiza kigana biziba kuko bizu bimaze guturwa n'abantu niyo bahinga n'abungeri b'inka niyo bari uwo ni santos mufashi umuyobozi wa sosiyete sivile mu minembwe muri leta zunze ubumwe za amerika abapolisi hamwe n'abariko baragira imyiyerekano yo gusaba ko ingwano hagati ya israel na hamas ihagarara bidatevye baratanye mu mitwe n'abapolisi imbere y'ibiro vy'umugambwe w'abademokrat ku munsi wa gatanu mu gisagara ca washington dc umuyobozi nshingwabikorwa wa porogaramu ya onu yita ku bifungurwa pam cindy mccain yatangaje ko abasivile mu ntara ya gaza bashobora guhura n'inzara mu minsi ya vuba aya makuru hamwe n'ayandi tubafitiye ntihagiraho umujani mu kanya gato amakuru avuga rero hirya no hino ku isi muri leta zunze ubumwe za amerika abapolisi hamwe n'abariko baragira imyiyerekano yo gusaba ko ingwano hagati ya israel na hamas ihagarara bidatevye baratanye mu mitwe n'abapolisi imbere y'ibiro vy'umugambwe w'abademokrate ku munsi wa gatatu mu gisagara ca washington dc inkuru dushikirizwa na mugenzi wacu frederic nkundikije abashingamateka b'abademokrate isinzi barimwo umukuru w'abademokrate mu nama nshingamateka hakim jeffries bari muri iyo nyubakwa irimwo ibiro by'abademokrate aho bariko bigina ikiringo co kwiyamamaza catanguye igihe iyo myiyerekano yariko ibera imbere y'iyo nyubakwa yabaciramwo bariko bagira imyiyerekano bavuze ko bashaka kuzibira kugira ngo abashingamateka ntibinjire canke ntibasohoke muri iyo nyubakwa imbere y'uko batega amatwi akamo kabo kasaba ko iyo ngwano ihagarara benshi mu bariko bagira imyerekano bari bambaye imipira yirabura yanditse ko iti ingwano ihagarare buno nyene yamara ibintu vyaciye bihinduka mu kanya gatoyi abapolisi bacungera umutekano ku nyubakwa abashinga amateka hamwe n'abakemuza amateka bakoreramwo Capitol Hill bavuze ko abantu bashika ijana na mirongo itanu bariko bagira imyerekano mu buryo butekubiri n'amategeko bahavuye babishiramwo ubugumutsi yamara abari muri iyo myerekano bo barega abapolisi ko ari bo bakoresheje inguvu z'umurengera ngo kuko baciye babashwaramwo dani noble yari yagiye i washington dc muri iyo myerekano avuye mu gisagara ca philadelphia yavuze ko abapolisi bamwe muri bo bari bambaye ibikingirizo biteguriye guhangana n'abari mu myerekano baciye babashwaramwo badasobanura ibimuga hamwe n'abarwaye ingwara zikomeye batangura kubasunagura babakwega abapolisi bacungera umutekano kuri Capitol Hill baciye binjira mu cumba abashinga amateka hamwe n'abakenguza amateka bariko bakoreramwo iyo nama baca babatwara mu kibanza kiri munsi iyo nyubakwa bita basement abapolisi bavuga kandi ko bamwe muri bo bakomeretse mu gihe umwe mu bari myerekano yatawe mu mvuto
urakoze Frederic kuri iyo nkuru umuyobozi nshingwabikorwa wa porogaramu ya onu yitaho ibifungurwa pam cindy mccain yatangaje ko abasivile mu ntara ya gaza bashobora guhura n'inzara mu minsi ya vuba ni inkuru dushikirizwa na mugenzi wacu eugeni mukankusi mu itangazo ejo kuwa kane umunyamerika mekene yaragize ati nta biribwa nta mazi mu by'ukuri biri muri gaza kandi harimo kugera bike cyane mu bikenewe bibasha kwambuka imipaka uyu muyobozi yakomeje avuga ati nta kuntu dushobora gukemura ikibazo cy'inzara ubu urebye ibikenewe kandi hakora umupaka umwe gusa byambukiraho icyizere cyonyine dufite nuko undi uzafungurwa abashinzwe ubutabazi bakabasha kugeza muri gaza ibiribwa byo kurengera ubuzima nta nkomyi minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa amerika anthony blinken yavuganye n'umuminisitiri wa israeli benny gantz ibyerekeye kongera ibikorwa no kwihutisha imfashanyo y'ubutabazi muri gaza ibi byatangajwe na deparitoma ya leta muri amerika ejo kuwa kane iyi deparitoma yongeyeho ko mu biganiro byabo blinken yanagaragaje ko bikenewe kugabanya umwuka mubi muri sijordaniya harimo n'urugomo rw'intagondwa rwiyongera aho abantu bacumbitse mu ijoro ry'ejo kuwa kane igisirikare cya israeli cyavuze ko cyatanze litiro ibihumbi bine z'amazi n'amapaki igihumbi na magana atanu y'ibiribwa bihiye mu bitaro by'ishifa igisirikare cya israeli cyanditse ku rubuga rwa x rwahoze rwitwa twitter kigira kiti imibereho myiza y'abasivili harimo abarwayi n'abakozi b'ibitaro ikomeje kuba intego yacu y'ibanze israeli ejo yategetse abanyepalestina kuva mu mijyi ine yo mu majyepfo ya gaza bisa n'ibyerekana ko ibikorwa by'intambara bishobora kwiyongera ku barwanyi ba hamasi muri utwo turere aho abayobozi ba isirayeli bari barabwiye abantu ko hari umutekano bashobora kuhaguma isirayeli yatanze amatangazo yanditse yamanuwe n'indege mu ijoro ryose abwira abasivili kuva mu mijyi ya banishurayira kuza abasan na karara mu nkengero z'uburasirazuba z'umujyi wa kan yunis umujyi munini mu majyepfo y'igihugu abahatuye bavuze ko ako karere karimo ibibombe bikomeye bya isirayeli mu ijoro ryose
ubushikiranganji bw'uburusiya bujejwe uburimyi kuri wa gatanu bwatangaje ko leta y'uburusiya yafashe ingingo yo gutwara intete ku buntu zigera ku matoni ibihumbi amajana abiri mu bihugu bitandatu vya afurika ni inkuru dushikirizwa kandi na mugenzi wacu eugenie mukankusi mu itangazo ku rubuga telegaramu minisitiri w'ubuhinzi dimitri patrushev yavuze ko amato yerekeza muri burkina faso no muri somaliya yahagurutse ku byambu by'uburusiya kandi ko n'andi azajya muri eritreya zimbabwe mali no muri repubulika ya santarafurika hazakurikiraho mu bihe bya vuba Putin yari yijeje ibinyampeke by'ubuntu ibihugu bitandatu mu nama n'abakuru b'ibihugu bya afurika mu kwezi kwa karindwi igihe gito nyuma y'uko mosku yari imaze kuva mu masezerano yemerera ikirere kunyuza ingano mu byambu byayo ku nyanja y'umukara n'ubwo igihugu kiri mu ntambara n'uburusiya ayo masezerano azwi nka black sea green initiative yafashije kugabanya ibiciro ku masoko mu mpande zose z'isi cyakora putine yasobanuraga ko ayo masezerano atabashije kugeza ibyo binyampeke mu bihugu mu buryo bwihuse uko bikenewe Putin avuga ko mu mwaka ushize Uburusiya bwohereje mu mahanga miliyoni mirongo itandatu z'amatoni y'ingano mu mpande zose z'isi. Umunyamabanga mukuru wa ONU Antonio Guterres yise kwizeza ingano z'ubuntu imfashanyo igerwa ku mashyi. Kuva buvuye muri ayo masezerano, Uburusiya bwateye bombe kenshi ku byambo bya Ukraine no ku bubiko bw'ibinyampeke, kandi Kiev ivuga ko amatoni ibihumbi magana y'ibinyampeke yahatikiriye. Ukraine kuri uyu wa gatanu cyakora yavuze ko yabashije kohereza umuzigo wa miliyoni enye n'ibihumbi magana ane by'amatoni y'ingano harimo toni miliyoni eshatu n'ibihumbi magana abiri z'ingano zanyuze mu muhora mushya washyizweho mu kwezi kwa munani
ayo yari amwe mu makuru avugwa hirya no hino ku isi barakoze bagenzi bacu bayadushikirije tubibutsa ko muri ko mubandanya kumviriza radiyo ijwi ry'amerika isamiraniye washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda mukurikire kandi ibiganiro byacu no kuri youtube instagram na facebook voa radiyo yacu mu kanya makuru yo mu karere k'ibiyaga binini mu rwanda umucamanza muri sentare nkuru ya nyarugenge yategetse ko umumenyeshamakuru teogene manirakiza apfungwa apfungurwa by'agateganyo ubushikirizamanza bumurega icaha co gukangisha umushoramari aimable nzizera gushira ahabona inkuru zimunebagura mu gihe atoma amafaranga y'igipfukamunwa inkuru dushikirizwa na eric bagira ubusa
ni icyemezo umucamanza mu rukiko rwisumbuye rwa nyarugenge yasomye nta ruhande na rumwe ruhari mu baburana hagaragaye abavandimwe n'inshuti b'umunyamakuru Theogene Manirakiza uyobora ukwezi Media Group ubushinjacyaha burarega umunyamakuru Manirakiza icyaha cyo gukangisha gusebya umushoramari Aimable Nzizera amwaka amafaranga ngo adatangaza inkuru zimusebya ashingiye ku biganiro nzizera yagiranaga na manirakiza mu bihe bitandukanye n'amafaranga yahaye uyu munyamakuru umucamanza yavuze ko hari impamvu zituma akekwaho icyaha yibukije ko mu kwezi kwa cumi uyu mwaka umunyamakuru Theogene Manirakiza yafatiwe mu cyuho n'urwego rw'ubugenzacyaha yakira amafaranga ibihumbi magana atanu mu biro bya Nzizera ni amafaranga uregwa adahakana ariko akemeza ko bwari ubwishyu ku masezerano y'imikorere n'imikoranire bari baragiranye mu mugambi wo kwamamaza ibikorwa by'ubwubatsi by'umushoramari Nzizera ku ibaruwa nzizera aherutse kwandikira urukiko asabira umunyamakuru imbabazi mu ruhande ruregwa rwayiteye utwatsi ruvuga ko yagize inkomanga ku mutima ko yabeshye imana irakiza urukiko ruvuga ko icyaha cyo gukangisha gusebanya gihanishwa igihano cy'igifungo kiri hagati y'umwaka n'imyaka itatu kandi ko atari ihame ko cyahanishwa imyaka itatu urukiko ruvuga ko umushingamategeko yateganyije ko cyanahanishwa n'umwaka umwe cyangwa ibiri akavuga ko iyi ngingo nta shingiro ifite nk'uko yasobanuwe n'ubushinjacyaha ku ibaruwa ya nzizera yanditse asabira imbabazi umunyamakuru manirakiza umucamanza ashingiye ku mategeko yayiteye utwatsi avuga ko ari ubushinjacyaha bwatanze ikirego mu nyungu za rubanda manirakiza mu kwiregura we n'ubwunganizi bavuga ko nzizera ikuriye kompanyi amarebe investment limited yamuhimbiye icyaha yitwaje amasezerano bagiranye yo kumwamamariza ibikorwa by'ubwubatsi gusa umucamanza ashingiye ku biganiro impande zombi zagiranaga n'aho bahuriraga nzizera aho amafaranga manirakiza ngo asibe inkuru bituma mukekaho icyaha yisunze ingingo z'amategeko umucamanza bwana adolphe udahemuka ukuriye iburanisha avuga ko nta mpamvu zikomeye zatuma uyu munyamakuru afungwa by'agateganyo mbere y'urubanza mu mizi avuga ko impamvu zibonetse zose zitaba impamvu zikomeye umucamanza mu cyemezo cye yategetse ko uyobora ukwezi media group ahita arekurwa by'agateganyo urubanza rukimara gusomwa yamutegetse ko agomba kujya yitaba urwego rw'ubushinjacyaha buri wa gatanu w'impera z'ukwezi kugeza urubanza ruregeye urukiko rukaburanishwa ni icyemezo cyaguye neza abavandimwe b'uyu munyamakuru bari mu rukiko none turishimye tugende tubanze tumurebe turabyemera rero ko tumucyuye mu bashimishijwe n'iki cyemezo cy'urukiko ku isonga hari dominika nyiramugwaneza w'imyaka mirongo itandatu n'itanu y'amavuko ari nawe ubyara umunyamakuru manirakiza urumva nezewe uzi kuba hari ahantu uza kureba umuntu bamugerekaho icyaha atakoze ubukwiriye numva binejeje nshimye imana cyane rero ni icyemezo kandi cyaguye neza bamwe mu banyamakuru bagenzi ba manirakiza bwana teogene munyaneza ni umuyobozi w'ikinyamakuru intyoza doti com gikorera kuri murandasi nari mfite ibyiringiro numvaga yuko byanze bikunze bigomba kuba gutya kubera yuko nakurikiranye kuva bwa mbere agezwa mu rukiko numva ibyashinjwa yego nk'umuntu si ndi umucamanza ngo mbe arijya ufata icyemezo ariko numvaga yuko nta mpamvu mu by'ukuri zifatika zatuma umuvandimwe mugenzi wanjye mu kazi akomeza gufungwa kuba urukiko rufashe icyemezo cyo kumurekura ni ibyishimo navuga kuri gewe ni ibyishimo ku muryango muri rusange w'itangazamakuru ku ruhande rwari rwarafungishije manirakiza rwabwiye ijwi ry'amerika ko rwiteguye ibiganiro igihe uregwa yaramuka ateye iyo ntambwe virginia uwambaye inema ni umunyamigabane muri kompanyi amarebe investment limited uyu ni umukobwa wa eugenia nkundabanyanga uvuga ko manirakiza yabahozaga ku nkeke agamije ko bamuha ibibanza bibiri mu isambu ya hegitari zigera kuri esheshatu iri ku kicukiro manirakiza yakozeho ibiganiro by'ubuvugizi yego komanda n'ubu ngubu mubwire ngo ngewe ubwanjye ndashaka mvugane nawe ikintu cya mbere uzamubwira ni iki namubwira yego icya mbere akambwira icyatumye akora biriya icya kabiri kuvuga ati ndashaka gukomeza kuba umwe namwe tugakomeza tugakunda nanjye nta n'ukuntu twatsindagiranye tukagera finali tukajya tubona iriya sambu kubera ubuvugizi bwa teoni urumva njye hari ikibazo njye mfitanye nawe Theogene Manirakiza yari yaratawe muri yombi n'urwego rw'ubugenzacyaha arafungwa kuva mu ntangiriro z'ukwezi kwa cumi uyu mwaka eh bagira ubusa ijwi ry'amerika i kigali ijwi ry'amerika yabaye igisubizo cyacu radiyo
radiyo ijwi ry'amerika i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda muri repubulika ya demokarasi ya kongo abagwanyi ba mayimayi biroze bishambuke bifatikanije n'abagwanyi b'abarundi ba red tabara baraye bakoze ibitero mu minembwe muri teritwari ya fizi intara ya kivu yo mu manuko nyuma y'amezi arenga indwi abo bagwanyi bari bamaze badakora ibitero muri ako karere ni inkuru y'umumenyeshamakuru w'ijwi ry'amerika vedaste ngabo ari uvira
ibi byemejwe n'abahagarariye imiryango ya sosiyete sivile muri ako karere ivuga yuko ibyo bitero bya biloze bishambuke na redi tabara byongeye kwibasira minembwe byaje biturutse rurenge kabanju ndetse no mu gitumba biragoye kumenya imibare y'abantu baguye muri iyo mirwano ariko amasoko y'ijwi rya amerika avuga yuko hari inkomere n'imirambo yikorewe ku gipoyo ku ruhande rwa twigwanaho na biloze bishambuke mu maraporo y'inzobere za loni kuri kongo zagiye zigaragaza imikoranire ya redi tabara na mayimayi santos mufashi ni umuyobozi wa sosiyete sivile mu minembwe avuga yuko intambara ikomeye yaraye ibereye mu marango ya minembwe igitero cyavutse ku munsi w'ejo gituruka mu kabanju kiza kigana biziba kuko bizu bimaze guturwa n'abantu niyo bahinga n'abungeri b'inka niyo bari noneho basanga twirwaneho nayo niba ku marondo niwe murimo wabo hanyuma irabatera bararwana biriwe barwana umunsi wose burira ntibishambuke n'abarundi harimo abarundi kandi iriya akisi yarimo cyane hambere kuko ariyo yari yaraduteye n'irezi tabara zabagayo bafatanya na biroze bishambuke mayimayi ni abarundi ba rezi tabara ingabo z'uburundi zaraje biri ku kiziba baza baje kuvuga ngo baje kurwanya imitwe yitwaje intwaro nta kindi tubasaba twebwe ni ukubarangira iyo mitwe yabo yitwaje intwaro bakaza kuyiturwanyiriza kuko iratuzonze iratuzengereje gusa umutwe w'inyeshyamba za biroze bishambuke ushinjwa n'abaturage kugwa bitera iminembwe wo uvuga yuko wagabweho ibitero n'abagwanyi batwigwaneho muri bimwe mu bice ugenzura emabure na burizi ni umuvugizi w'inyeshyamba za biroze bishambuke baduteye ahantu bita muri naturonge ahantu bita muri nagishasha ahantu bita ku muronge n'ahantu bita mu biziba niho baduteye ariko twarabarashe turabakomeretsa turanabica ndetse ubu nyine basubiyeyo iyo uvuga ngo mwarabarashe murabica mwe mwaba mwaratakaje abantu bangahe mwakomerekeshe bangahe twe dufite imiti yabasogokuruza imiti imeze gute imiti ya- yabasogokuruza ya kera bakurasa urusasu turi kugeraho nibwo rwo kugeraho tirwo gutobora n'ibomba tirwo kugeraho nubwo ryo kugeraho ntacyo tigiye kujana n'ikintu na kimwe twagerageje kuvugisha umuvugizi wa twigwaneho kamasa ndakize ariko ntitwamubona kuri telefone ye ngendanwa naho inyeshamba z'abarundi za redi tabara zishinjwa nazo kugaba ibitero mu minembwe zakanye yuko zitari muri ako karere karaye kabereyemo iyo migwano ibi byahakanwe na patrick nahimana umuvugizi wa redi tabara mu butumwa bugufi yatwandikiye kuri telefone avuga yuko ntacyo yavuga kuko batari mu ntambara bamwe mu baturage batuye mu minembwe basanga intandaro y'ibi bitero ari ukwimira impunzi ziri guhunguka zisubira mu marango ndetse no kunyaga amatungo muri ibi bihe byegereje iminsi mikuru ya noheli n'ubunani baba bashaka gutera abaturage ubwoba ntibahunguke babereke ko bari hafi kandi bobagirira nabi igihe icyo ari cyo cyose bari bamaze guhunguka mu turere twose twa minembwe za karindwi za gahwera za ruhemba za masha rukigita munyi na biziba bari barurayo bas- basubira iwabo bose nubwo mu minembwe yongeye kuvuka iyi mirwano kuvaho ingabo z'uburundi zirukana inyeshamba za redi tabara na fnl mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na kabiri abatuye akarere ka bijombo kagenzurwa n'igisirikare cy'uburundi n'ingabo za kongo bavuga yuko ari amahoro hagwiriye cyane cyane ubwibyi bw'imbwa ariko paritire y'aho bashikiye mu z'uko ibyo bintu byaragabanutse kuva legizwiti z'ukwezi kwa kane ah, ntabwo hongeye kumvikana ubwicanyi kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na karindwi teritwari za fizi uvira na mwenga zagiye zibasirwa n'imitwe yitwaje ibigwanisho y'abarundi n'abakongomani yica abantu ikanyaga amatungo igatwika amazu ndetse igashimuta abantu vedase ngabo ijwi rya amerika uvira urakoze vedaste kuri iyo nkuru tubibutse inshuti mwese ko muriko mubandanya kumviriza radiyo ijwi rya amerika isamiraniye i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda amahembe y'inka yahora atabwa ubu hari umuhinga wo muri komine nyanzarak ayahinguramwo ibisharizo bitandukanye harimwo imigufu amahereni ibikomo bitandukanye umuhinga niyo nkuru emmanuel batazira amahembe asaba guharuka kwijukira imyuga bakereka bakareka kuguma baharanira ibyicaro vya politiki inkuru y'ijwi rya amerika yateguye yifashishije abanywanyi bayo dusomerwa na tierive ndayishimiye ari kigali ushitse mu rugo rwa niyo nkuru emmanuel uhasanga ibirundo by'amahembe wo kwibaza mbere ko ariho bayata kuko usanga yarafufuye mu mfuruka z'urugo niho yashinze imashini isena neza ayo mahembe ikayahiga icapa ashaka winjiye mu cumba ateramiramwo naho uhasanga ibikoresho bitari bike yahinguye amasahani ibikombe ibikomo imigufu amahereni ibisharizo byo mu nzu n'ibindi mu ntango yakora wenyene ariko ubu hari urundi rwaruka rugera kuri cumi na batanu yakiriye kugira ngo agwigishe uwo mwuga wo guhingura ihembe niyo nkuru emmanuel asanzwe agendana ubumuga bw'ukuguru aho mu ruganda rwiwe twamusanze yatwiganiye ko ihembe arizi kuva akiri umwana muto cane iki gikorwa novuga ngo ni icy'amateka kuko jewe nakuze mbona sokuru avoma mu mahembe y'inka yanabika n'amahera mu mahembe bica bimbamwo uko muga 2013 ca mpura n'ishyirahamwe ryarimo ryigisha ibintu vy'imyuga n'ibi vy'amahembe birimwo ca ndabibamwo kuva ico gihe rero ca ndabikora ndabibandanya kugeza ubu rero mfashwe mu mugongo n'ikigo payeje mu gihe abagenzi biwe bashika kuri mirongo ibiri batanguranye bagiye baraheba kwiga guhingura amahembe we yarajyumye ko arabandanya aca atangura guhingura amahembe abamubona bakamutwenga ubwa mbere n'ukuri bakimbona barantwenga bakagira nti mugabo mu nyuma bamaze kubona jewe n'imodoka abazungu baza kuwushorera basanga ahantu nimwo nkorera n'ukuri baragarutse baribura ariko nta kundi kubw'uwo muhinga guhingura ihembe ntibisaba ubuhinga bwinshi si ibintu vya hatari amahembe turayafata tukayateka hama mu mavuta hama tukayaha amaforoma atandukanye ibyo tuba dushaka eh, gukuramwo nta birebire birimo kabisa icateye intege niyo nkuru emmanuel batazira amahembe ni ukugene yabonye ibyo ahingura bihurumbirwa n'abavuye mu mahanga bakabigura kandi babishimye ubu aremeza neza ko ibyo akora bifise ubwiza budasanzwe umuntu ntashobora gukora ishobwa mu mahembe nyine icyubahiro umukuru w'igihugu generali neva evariste akaritowe sone pasa ntibiba byoroshye ibintu byanje bibarizwa mu ngoro z'abubahwa mu byo akora harimo ibituma amatara yo mu nzu abonesha neza ibyo nabyo nibyo bizimbye gusumba ibindi akabigurisha umuriyoni n'inusu w'amafaranga y'amarundi mahembe ntadandariza mu burundi gusa no mu mahanga arafise y'amasoko ibi byo duhingura birajabuka kugeza za buraya nk'ubu ndafise isoko mu bubirigi ndafise amasoko i bujumbura mu gihugu hose baradushorera mu ma exposition atandukanye za kenya za tanzania za uganda iyo hageze mu ma exposition turabadatangwa ni ukuvuga amasoko ku by'ukuri yarahari ni ukuvuga hariho abatugurira hano hariho abagira amakomande tukabarungikira mu ma exposition turabyitwarira ego none uwo mwuga wobwejeje hehe uwo muhinga niyo nkuru emmanuel arashima ko amaze kujabuka imbibe z'uburundi akaja kurata ibyo akora mu mahembe mbere n'ubushikiranganji bw'imico kama bwaramuhaye urupapuro rw'iteka ariyemerera ko ageze ku rwego atokwihutira kuja gukora akazi ka leta icya mbere cy'agaciro ubu ndamaze kugura parasera zishika zibiri hajya ku muyaga imwe kugeza ino saha ntiri munsi ya kenze miliyo aha murabye hajya imbere yanjye hari iraro ry'ingurube nigeze kamera induru rimwe iyo bicutse ngasamara kuzigaburira naje nkagira n'ubwoba uno munsi umwuga urantunze nta n'akandi kazi sisi sinodondora n'ibyo byo maze duhuye nambaye ntiwamenya ko n'umuntu mpingura amahembe wakwibaza ati n'umushikiranganza arimo agenda n'amaguru kubwiki kubw'umwuga kandi kugeza ino saha nawe wumpamagarira akazi ka leta numanza kubaza amahera umpemba ngahe kwari mahembe hafise intumbero yo kuzoba umugwizatunga agatanga n'akazi kugwaruka ubu kugeza ino saha si ukuvuga ngo umariye iki ndi kuhababa kuba mu gitigiri cy'abagwizatunga kuko ubu ufise viziyo yo gutanga akazi ku bantu bashobora kuhababa mirongo itanu mu bajeni bashobora kuhababa mirongo itanu kuko kuba ndi mu burundi ngomba kubaho hariho icyo ndamariye igihugu canje c'uburundi kuko carandeze kirandera ubu naje ngomba kugira icyo ndakimariye kugira ashobore gushimisha abagura ibyo ahingura byame biri ku isoko mahembe yifuza ko mu ruganda rwiwe hahora abakozi mirongo ibiri bakora amasaha umunani bataruhuka afise kandi icifuzo c'uko uruganda rwiwe rwohinduka ishure y'ubuhinga rwaruka rukamenya uwo mwuga usanzwe umutunze ariko uwo muhinga harafise ikibazo co kuronka amahembe uretse ko ubu inka z'amahembe ziriko zirasubirirwa n'iza kijambere zitayafise niyo nkuru emmanuel avuga ko ni tanzaniya azoshika kuyagura yo mu gihe yoyabura mu burundi amahembe kandi araniganirwa ku mabagiro amahembe asaba ko ubwo butunzi bwokingirwa ntibuherere mu mahanga ikindi mbona kimbangamiye ni kena ry'amahembe kuko nababwiye ko ku mabagiro abanyamahanga bafashe amasoko rero nkaca ntera kamo ba n'icyubahiro abayobozi bacu kuva ku rwego rw'intara n'ahandi ubu butunzi bw'igihugu bwama busohoka bugiye mu mahanga kandi natwe tubukeneye ni ukuri bagerageze kuraba ingene bukingira ubutunzi bw'igihugu bwoye kugenda umenga abategetsi cyangwa abantu ntibabona ko turimo turanyagwa Emmanuel niyo nkuru atera akamugwaruka kutaniganira kuba ba buramatari canke ba musitaneri ahubwo bijukira imyuga bakore bagwiza umwimbu bave mu bukene ibintu byo kudeka tubireke ni twege bo guteza imbere igihugu iyi myidogo ngo igihugu kirakenye none ushaka perezida bari bazoza kukurimira ngo injya zirakenye fata isuku urime urabe ko injya zitaboneka ukaza usanga umubyeyi afise itongo riva ngaha kugeza hariya mugakoze usanga ngo umwana ngo yagiye guca amafaranga itongo yasize aritaye riri kuragirwamwo riri gupfa nabi mugakoze bamva ngo indya zarakenye none ushaka izo ndya zirimende dukure amaboko mu mpuzu rero ibyo byose turondera bizoboneka biciye mu maboko yacu mu bamaze kwitaba akamo ka mahembe ni minani janete umwigeme w'imyaka mirongo ibiri n'itatu yatanguye kwiga guhingura ihembe haraciye imyaka ibiri aho ageze mu bumenyi harashimishije kuko nawe hari ibyo ahingura kandi akabironkamwo inyungu mu bisanzwe nk'akarusho jya maze kubonamwo ubu ndashoboye kwigurira buri kintu kimwe cyose mba nkeneye kuko iyo nkoze nk'akantu hari igihe nshoboye kuronka nk'agakomande ku ruhande hama ugasanga ndakoze nk'ubwo nyine nko mu minsi itatu ugasanga ndakoreye nk'inoti ya senkanti ubwo nyine amakashi nkaca ndayaronka urumva muri ico gihe ico mba nkeneye muri ico gihe nshoboye guca ndacishobotse Minani Janet asaba urwaruka rwahejeje amashure rutararonka akazi muri leta ko rwotangura kwiga imyuga kugira ngo rugire ico rwimariye n'ico rumariye igihugu mu bisanzwe nk'ico nobakebura vy'ukuri ubu akazi gasanzwe nk'uko buri muntu wese ashoboye kwironderera akazi canke iyo umuntu ashoboye kubona afise umwuga urashoboye kuvuga ati by'ukuri jewe uyu no mwuga ndawunezererewe ndashoboye kuwukora by'ukuri kandi nta kintu tunaniwe gukora dukwiye gukura amaboko mu mpuzu natwe tugakora kugira ngo buri muntu wese ag- agire ico yitejeje imbere François Garukira Intwari umukozi wa leta mu gisata c'ubuganga i Nyanzarake nawe aratangarira ubwiza bw'ibyo mahembe ahingura turabitangarira nk'uko kumbure n'abantu bose bava hanze abarundi baba hanze abazungu bahora babitangarira cyane iyo babonye ahantu avyerekanira ivyo ahingura benshi birabatangaza bagatangura kuvuga ati mbega bihinguwe muki rero birateye igomwe ni ivyo kurata ni ivyo guteza imbere ni ivyo no gukwiragiza bigashika hanze y'igihugu nk'umwuga udasanzwe ukorwa mu burundi Amaze kubona ibyo mahembe ahingura yaramusabye kwiga uwo mwuga François Garukira Intwari narashimye ko noja kwiga uwo mwuga ndanabimusaba nawe aranyemerera kugira bikunde uwo mwuga ibyo n'amahembe asanzwe arangura bije no mu nyandiko kugira ngo uzoba ashaka kubyiga abibone mu nyandiko abone n'amasanamu yabyo amenye n'uko bihingurwa mu ihembe ry'inka hanyuma umwuga uheze utere imbere none abagura ibyo mahembe ahingura boba babishima Idrissa Mukazi akunda kwambara ibihinguye mu mahembe kuko atangorane bitera umubiri wiwe n'abagenzi banje iyo babibonye ndabyambaye ubona nabo bariko barantuma turonderera rero ku muntu uwo ari we wese yumva ko akunda eh, kubungabunga ibidukikuje akunda kugira ngo afurika ibandanye gutera imbere muri rusange yohagarika gusuma ibintu bikoze mu vyuma canke ibintu bi- bi- bi- bigira ingese kuko izo ngese ziradutera amakanseri eh, ingwara zitandukanye amaaleji atandukanye muga amahembe amahembe ni ikintu ki- ki- kidafite efe iyo ari yo yose kandi gisa neza kuko afite ibara ritandukanye Niheze Girearine nawe anezerwa nuko aba yambaye ibyahinguriwe mu gihugu ciwe kandi bigakorwa n'umurundi kare twahora twambara ibyahinguwe n'abazungu ariko ubu tukaba twambara ibyahinguriwe ngaha i burundi kandi bigahingurwa n'umujene wo ngaha i burundi ni ukuvuga rero mu gihe uba ubyambaye twumva tunezerewe kubera tuba twambaye ibyahinguwe mu mahembe kandi ibyahinguwe n'umujene w'i burundi bitari bya bindi byo hanze kubera uba wambaye ikintu uzi yuko matiye pomyeri yariyo cyahinguwe muri iki kandi ni ikintu uba uvuga uti gifise agaciro tuguma tugaruka hahandi kubera kiba cahinguriwe ngaha mu gihugu iwacu Idrissa Mukazi yongera ko ko kwambara ibyahinguriwe mu Burundi ari uguteza imbere no kumenyekanisha akaranga k'u Burundi kuko ni n'umwanya wo- w'umuntu kumenya iby'iwacu ari umunyamahanga ni umwanya wo kugira ngo uwo muntu amenye urukundo dukunda igihugu cacu canke ubutaka bw'iwacu mu gihe turiko turakoresha ibintu by'iwacu bi- bisa n'ibyo bakora mu vyuma ndibaza ko ari ibintu bihimbaye cyane rero mahembe star habandanye imana imuzigame hanyuma abantu batandukanye bijukire kumwegera bamubaze uko bikorwa kugira tubize igitigiri c'ivyo bikorwa ku isoko ku bijanye n'igiciro Niheze Girearine ntiyidoga ntabwo twavuga ni amafaranga menshi ahubwo twavuga yuko ari amafaranga makeya kuko ni ikintu gikomeye cyane ni ikintu gikomeye si ikintu gi- gi- si ikintu wambara uno munsi canke ejo uvuge ngo cavunitse cagize nte. biba bikomeye cyane nuko cuguruka hasi usanga urikibora gikomeye mu ihembe rimwe ripima ibiro bibiri rigurwa amafaranga ibihumbi mirongo itatu by'amarundi mahembe ashobora kurikuramwo ibintu biciye amafaranga ibihumbi ijana kugira amahembe arushirizeho kumenyekana no kudandaza ibyo ahingura asaba ko yoronswa ibikoresho bigezweho kandi kugira ngo akore byinshi mu mwanya muto yifuza kandi ikibanza co kubidandarizamwo mu bisagara bikuru bikuru mu Burundi arifuza kandi ko mu tuganuke duhabwa ba nyenicubahiro iyo bagendeye Uburundi hojamwo ivyahingura vyanditswe ko ko vyahinguriwe mu Burundi gutyo Uburundi bworushirizaho kumenyekana neza nawe agashorerwa kurusha
aha rero niho turangirije amakuru twari tubafitiye kuri iyi saha kuri radiyo ijwi ry'amerika mubandanye mudukurikirana mu biganiro byacu kuri radiyo yanyu radiyo ijwi ry'amerika mu kurindira ibiganiro biri imbere mugira ibihe byiza mwese muroranirwe